Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf olakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo magaala galma mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu guyyaan har'aa sadaasa 25. bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan filannoon giinii bisaa'u nagaadhaan geggeessame jechuudhaan taajjabdoonni filannoo dubbataa jiru wantoota doorra qabnu keessa tokko.
Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti balaan konkolaataa hammaachuun dubbatameera kun gabaasa qaba qophiin torbanii ispoortii qophaa'eera soraan. paartii haaraa biltsiginnaa kan ilaaleen mariin ogeessa seeraa waliin jimaata jalqabne har'a xumurra hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha oduuf gara namootti deebina.
Abbaan murtii federaalaa kan yuunaayitid isteetsi kan koreen murtii seeraa mana maree bakka bu'ootaa yuunaayitid isteetsi akka abbaan seeraa waayit haawus daan migaayin qorannaa sirna buqqisa pireezidaant tiraamp irratti dhiyaatanii dhugaa bahan ajaji akka itti ba'u gaafateef arra deebii kennuuf jiran. koreen mana murtii seeraa sun ammaan dura waa'ee raashiyaan dhimma filannoo yuunaayitid isteetsi marsaa dabree keessa harka galfatte jedhame irratti akka miggaa'in dhiyaatanii dhugaa ba'an gaafataa ture inumaa amma immoo miggaa'in dhiyaatanii waa'ee qorannaa sirna buqqisa pireezidaantii kanarratti dhugaa ba'uun kan duraa caalaa dhimma baay'ee fardiidha jedha koreen murtii seeraa kun. kan riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo gama bahaa keessatti argamtu magaalaa beenii keessatti shakkamtoonni finciltootaa namoota saddeet ajjeesuutti kanneen aaran jiraattonni magaalattii mormiidhaan galma magaalattiitti ibidda qabsiisanii jiru jiraattonni aariidhaan kakka'an kun achi booda gara mooraa humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa andaara magaalaa beenii jirutti bobba'an jedhamee jira humnootiin nageegumsaa addunyaa kun jiraattota irraa humna finciltootaa ittisuu waan hin danda'iniif nageenya eegsisuu waan hin danda'iniif naannoo sana gad lakkisanii ba'uu qaba jechuudhaan balaaleffataa jiru jirtoota keessaa tokko tokko. Deemsi sagalee kenniinsaa filannoo pireezidaantummaa Giinii Bisaa'u nagaa tasgabbaawaa fi sirna qabeessa ta'uu hoogganaan garee taajjabdoota sadarkaa addunyaa kan biyyoota afaan Faransaayii dubbatanii Oldemiro Baalo'ii dubbatanii jiru. biyyattiin afrikaa gama dixaatti argamtu giinii bisaa'u eegaa waggaa 45 dura koloneeffannaa warra poorchugaal jalaa baatee as takkaayyuu tasgabbii argattee siyaasa tasgabbaa'ee qabaatteen beektu jedhamee jira kan bulchaa pireezidaantummaa marsaa lammataatiif dorgoman pireezidaant hoosee maariyaa vaaz pireezidaantii yeroo jalqabaatiif yeroo bulchiisa isaanii guutummaatti tajaajilanii marsaa lammataaf qophaa'aa jiran jedhamee jira. dorgomaan ijoon pireezidaantichaa muummichi ministeeraa duraanii doomingoos simooyis pereera ministeerota muummee ja'a pireezidaantichi yeroo bulchiisa isaaniitti taayitaarraa ari'an keessaa tokko ta'uunis himamee jira kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti waltajjiin tokkummaa dimookiraasummaa federaalaa madirek sirni mootummaa amma taayitaa harkaa qabu sirna isa duraa guutummaatti abbaa irree ta'e ittiin jedhurraa sadarkaa hooggansa olaanaatti jijjiirama agarsiiseyyuu jijjiiramichi gara ummataatti gad hin buune jechuudhaan dubbatee jira sirni ammaa kunis dhaabbatoota mootummaa ijoo ta'an gartummaa kaayyoo paartii isaatiif oolfachuu akka itti fufee jiru dubbata madirek kan dhiyeenya paarlaamaa irratti raggaasisame seerri filannoos paartiilee moggaatti qoodu jedhee jira gamtaan kun gabaasa mallaskaachuu ammaa sooratu dhiyeessa.
karoori medirek paartiilee mormituu hedduu waliin ganna kudhaniin dura baafatanii akka herreega isaaniitti ammallee karoor qajeela Itoophiyaa duratti hin deemuu danda'u. jijjiiramaan tan Itoophiyaan keessa jirtu jedhanillee akka bulchootiin medirek jedhetti waan jireenya nama wayyeessa waan irratti argan hin qaban paartileen biyyi bulchitu ammallee faayiduma paartii isaanii asaanfatanii jedha seerii filannootiif paartilee kadhiyoo tana paarlaamaan mirkaneessinleen akka paartii tanaatti siyaasaan taphachuu jiraachuu isaanii agarsiisa bulchootiilleen tanuun dhugeeffatan seerii filannoo kun akka itti gaafatamaan paartii madireek piroofeesar mararaa guddinaa jedhetti waan bara barreeyyuu arganiitu hin beekne filannoo tan akkasiin akka dansaa duratti hin deemnu waan tolchaniin jedha.
ዲክታተር መለስ ዘመን እንኳን የታረመ ነገር እንደገና ተመልሶ መምጣቱ ለምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ ወኒ በራ አባይ ሬት ኢነም ቡልቹካ መለስ በርከ መለስ ከሳዩን አርገምንቱ አማን ተንደ ቢዱ ፉጅር ዋን ተን ቶልቸኒ ፉዩ እምቤኑ ጅራ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ለኔ ወር ስላ ፓርቲን ኢሳኒ ሄረገት ኳ ከበርሲሶታ ሆጀቶት ፈያቲፍ ነመከካ ዮ ሳቲ ኢሳን ዶርጎመን ሱንቲ ምንዳ ሳኒ እምባፍኔፍ ታቴ ኑ ነም ዳቡዩ ደንዴና ጀዴቲን ገራ ማቴ ዱበታ ኦሮቶ በግልጽ ቋንቋ ለመናገር ወደ ምርጫው እንዳንገባ የታቀደ ሽረባ አለ።
tunin afaanuma guutannee dubbanne akka filannootuun seene daba hojjechuu jiran agarsiisaa jedhe yoo warri filannoo dorgomsaatti dorgomuu mindaan argatan iyyuu miidhamuu dandeenyaa jedhe siyaasaan madaraka akka bulchootii isaanii jedhanitti akka namii akka namaattii fi akka paartiitu mirga argatu fedha.
yuunivarsiitii bahar daar deemsi barnoota guyyootaa xiqqoodhaaf addaan citee ture har'a deebi'ee jalqabamuu isaa beeksisee jira sochii nageenyaa kana milkeessuudhaaf maanguddoonni biyyaa jiraattonni magaalaa caasaan nageegumsaa fi dargaggoonni magaalaa bahar daar qooda guddaa gumaachuu isaanii yuunivarsiitichi beeksisee jira yuunivarsiitii waldiyaa keessatti hokkara ka'ee barattoota lama galaafatee booda yuunivarsiitiilee yaaddoof jeeqamni keessatti uumame keessaa yuunivarsiitiin bahar daar tokko yoo ta'u yuunivarsiiticha keessatti caasaa ijaarameen atattamaan odeeffannoon walii dabarsamuun waan danda'ameef barattoota tasgabbeessuun danda'amee jira jechuudhaan yuunivarsiitichatti ittaanaa pirezidaantiin odeeffannoo fi koominikeeshinii tarsiimoo dooktar zawuduu immiruu vi'oo'eef ibsanii jiru jechuudhaan aster misgaanaw bahardaarraa gabaastee jirti oduu nambaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. oromiyaa magaalota adda addaa keessatti balaa konkolaataa dhaqqabeen lubbuun nama soddomii ja'a olii darbeera akka odeeffannoo koomishiniin poolisii oromiyaa biraa argametti balaan kun konkolaachistoonni of eeggannoon oofuu dhabuu fi ariitiin oofuurraa kamaddee jedhameera tsahaay daamtoo gabaasa qabdi.
balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota sadan darbanitti. lubbuun namoota soddomii ja'aa olii darbeera miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa milluu miliqee guutaa rabbirraa isa tokkodha waa'ee barsiisaa guutaa hiriyaasaa waliin guddatan yoomiyyuu mul'ataarraa odeeffadheera.
guutaa ijoollee ta'ee hin beeka aanaa horrootti kan dhalate yeroo bishaan daaknu yeroo. horii eegnurraa kaaseen beekaa achi booda barataa qaxaleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti saayinsii hawaasaa yookaan sooshoolojiidha kan inni barate achi booda enijoo garaa garaa keessa hojjetaa kan inni ture fakkeenyaaf walid viijinii faa damee Naqamtee irra ture achi booda gara asoosaa deemee akkasumas enijoo tokko keessa hojjetaa ture boodana kana gara adaamaa enijoo bakattoota irratti hojjetu tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjete asoosaa erga deebi'ee jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko milluu miliquu kitaaba jedhu kitaaba asoosama dheeraa barreessee dubbistootaaf nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu torban lamaa fi yuunivarsiitii Ambootti qacaramee torban lama yeroo hin hunne keessatti kan bulchaa darbee.
Guutaan bultii ijaarratee daa'ima sadii godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaadha amalli dhuunfaasaas jedhee jira.
Nama qaxalee nama booruu fi abdatamu nama baay'ee tasgabbaa'aa fi wantoota baay'ee jagaariin nama ilaali nama guddaa nama akkasii ture.
Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinneerraa gara Amboo, Mattuudhaa gara Finfinnee, Adaamaadhaa gara Bishooftuu, Godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo, Godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa, Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi Godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinneerraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaala hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota kudha saddeetii darbeera. shanirra immoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan saajin yawaala warqi dajanee koomishinii poolisii oromiyaarraa raadiyoo sagalee ameerikaatti akka himanitti.
godina arsii lixaa aanaa adaabbaaf ganda awaashoo konkolaataan deddeebisaa uummataa ariitiin konkolaachisuun garagale namoota torbarra balaan du'aa namoonni shan itti qaama cimaa namoonni sadii itti qaama salphaan ga'ee jira godina wallagga bahaa aanaa leeqaa dullachaa konkolaataan odaa baas mattuurraa gara finfinnee deemu ariitiin konkolaachisuun garagale namoota lamarra balaa du'aa namoota kudhanirra miidhaa cimaa fi namoota digdamii tokkorra miidhaa qaama salphaan ga'ee jira godina shawaa bahaa aanaa dugdaa konkolaataan haisuuduu fe'iinsaa fi baajaajii miila sadii ariitiin konkolaachisuun walitti bu'anii namoonni afur balaa du'arra ga'ee namoonni lama miidhaa qaama namni tokko miidhaa qaama salphaa achuma godina shawaa bahaa konkolaataan sadii ariitiin konkolaachisuu fi of eeggannoo malee konkolaachisuun walitti bu'anii nama tokkorra balaan du'aa namoota kudhanirra miidhaa cimaa namoota afurirra miidhaa qaama salphaan gaheera. Godina kibba lixa shawaa aanaa gooroo guutuu konkolaataan siinootiraakii walisorraa gara wal qabxee deemu lafa deemadhaa dursa kennuu dhabuun balaan du'aa tokko gaheera.
Guyyuma kaleessaa halkan konkolaataan bishooftuurra gara Adaamaa imalaa ture garagalee lubbuun nama tokko darbeera. Nama kudha afurirra immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Godina shawaa bahaa aanaa dugdaattis namoonni afur balaa tiraafikaatiin yoo du'an sadi ammoo qaama miidhamaniiru. Ka'umsa balaa kanas saajin yaalaa warq ibsanii jiru.
Guyyoottan sadan kana keessa haala qilleensaa roobaa konkolaachisaan keenya dursee haala qilleensaa beekuu dhabuudha. Inni lammataa ariitii fi of eeggannoo malee konkolaachisuudha. Keessatti iyyuu iddoo karrii ariitiin konkolaachisuu dursa walitti kennuu dhabuun ka'umsa isaati yeroo baay'ee. Dabalataanis lafoo deemaadhaa dursa kennuu dhabuu lafoo deeman keenyas immoo yeroo kamiyyuu daandii harka bitaa qabatee deemuu dhabuu zeebiraarraa qaxxaamuruu dhabuu of eeggannoo gochuu dhabuudha walumaa galatti.
Akka naannoo Oromiyaatti Koomishinii Poolisii Oromiyaatti waajjirri tiraafikaa namoonni lafoo deeman bitaa isaanii qabatanii akka deemanii fi akkasumas karaa qaxxaamuruu qabanirra akka qaxxaamuran barnoota kennaa akka jiruu fi konkolaachistoonnis ariitii eeggatanii akkasumas ga'umsa konkolaataa isaanii mirkaneeffatanii. akka konkolaachisaniif barumsi yeroo yerootti kennamaa fi akka jiru saajin hawaalaa warqi raadiyoo sagalee ameerikaatti himaniiru. Qabeenyi balaa tiraafikaatiin guyyoota sadan darban kana keessatti barbadaa'e hanga ammaatti tilmaamamee kan bira ga'ame birri miiliyoona sadii fi kuma dhibba shanii ol akka ta'e saajin hawaalaa warqi ibsuudhaan qabeenyi hin tilmaamaminis akka jiru dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii sadii ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqaa afurtamii sadii darbeera. qophii ispoortii. addunyaan gama dorgommii ispoortiin maal keessa jirti soraattiin sin deebisa.
Taphattooti kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa kibbaa Gaanaa mo'aniitiin dorgommii Olompika bar dhufu Jaapaaniif qopheessaniif dabran. Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa dhiiraaf dhalaan dorgommii irratti taphattoota kubbaa miilaa jajjaboo jedhee nama hedduu walitti file. Pireezidaantiin waldaa kubbaa miilaa addunyaa imaltuuf Afrikaa irra maruu jira oduu dansaan isaanii dhufee jedheetti hime. Dhaabii Atileetiksii addunyaa daraartuu Tulluu Salamoon Baareegaatiif atileetota addunyaa hedduu guyyaa lamaan duratti dubartoota jajjaboo yookaan dhiira jajjaboo bara kanaa jedheetiin nama hedduu badhaasa. Warra tolan sooraa lafeeti mataa oduu ispoortiiti. Afrikaan kibbaa dorgommii kubbaa miilaa ijoollee Oloompikii irratti bara dhufu Jaappaanii qopheessan irratti Gaana lamaaf tokko mooteetiin dabarte. Jari kun lamaaf lamaan qixxee gargar ba'e jennaan eegee adabbiin gargar baasan. afrikaan kibbaa bara kanaallee akkuma qara kaanii gaanaa mooteetiin gama dorgommii taantu dabarte akka kanaan afrikaa keessaa afrikaa kibbaati aayivoorii koostii fi biyyi dorgommii tana qopheessiti masritti oloompikii ganna dhufuuti waltafee jechuu dorgommii akkana tana ganna afur afuritti qopheessanii biyya kudhanii jahatti waltafa hagammaatti biyyi shanitti keessaa beekama. Sekaafaa dorgommii Afrikaa bahaatiif Afrikaan gamii jidduu dorgommii kubbaa miilaa waliin taphatanii ijoollee Afrikaa ganna 20 gadi U20 faatti akka kanaan waliin taphachaa bahe Keenyaaf Taanzaaniyaatti wal tafe muddee taphatanii Keenyaan Eertiraa mootiitiin as geette Taanzaaniyaan immoo Suudaan mootiittiin armaa geette. Taphataan kubbaa miilaa keenyaa beekamaan Maayikel Olungu kilabii Jaappaan Keeshiwaa Raayis goolii hedduu galchee fi badhaasuu jira. tapha kilabiin isaa kalee kilabuun jaappaan kiyootoo waliin taphatteen kudhanii sadiif tokkoon mo'ate kilabiin inni keessa jirtuun maayikil goolii torba galfate. Goolii torba galfate. Gurbaan gana 25 kun boqonnaan duratti goolii sadii galfate. Boqonnaan duubatti ammoo afuritti dareef dorgommii soddoma keessatti goolii 27 galchee fi kilabii isaa J2 ol guddise. Maayikel ganni dabrellee Jaappaanitti gale biisaa keessallee nama guddoo waan hedduun faarsan. Pireezidaantiin waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA Jiyaanii Infaantiinoo imaltuu Afrikaa irra mammaruutti jira. Ammaan tana Maadaagaskar jira. Har'a pireezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa Ahmadiin Ahmadiinii walitti dhufeeti wal mari'ata. Imaltuu tanaan Infaantiinoon Moozaambiik, Leseetoo, Angoolaa, DRC fi Koongoo fi Malaawii ga'a. Waldaa kubbaa miilaa Maadaagaskar bulchoota mootummaatiin irra wal dhabaniitiin waldaa kan ammaa fiifaatti koree itti ijaareetiin bulchuutti jira. Imaltuu tanaan pireezidaantii waldaa kubbaa miilaa kunniin ijoollee Afrikaa miliyoon hedduu ka kubbaa jaalatanii akka kubbaa miilaa Afrikaa keessa guddisuu dandeenyuuf mali ijoollee Afrikaa hedduu kilaboota hedduu fudhachuu danda'aniin oduu dansaan isanii dhufee jedheetiin itti hime imaltuu pireezidaantii fiifa tana bulchoota fiifaa hedduutti waliin jira. federeeshiniin kubbaa miilaa afrikaa kaaf dhiiraaf dhalaani ardii isaa keessaa taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoo warri jedhu dhiiraaf dhalaallee walitti yaameeti nama hedduu walitti fuluutu jira agammaa nama hedduu filan akka kanaan dhiiraaf dhiira keessaa nama soddomatti wal tafe namni kun ijoollee kilaboota kubbaa miilaa ingiliiz keessa taphatan fa'a piriimer liigii ingiliiz keessa taphatanillee hedduu keessa jira tana keessa mohammed saala saadiyoo maanee fi naabii keeytaa fa'aatillee warri keessa jiru ijoolleen aljeeriyaa afran keessaa tokko riyaad mahares afrikaa gambaha keessa ammoo gurbaa ugaandaa deenis oyongo jedhan fakkeessa jira jara kan keessa nami walitti dhufeetiin ammaan tana beekameetiin abbaa kana mo'ati jedhe hin jiru wamtaateef iyyuu walitti fiffiluu jiran. Dhabii atileetiksii addunyaa guyyaa sadiin duratti atileetota addunyaa bebeekamoo monaakootti yaameetiin badhaasa atileet daraartuu tulluu kumaala daraartuu tulluu nama waan hedduun beekan. atileetii yuunaayitid isteet delihaa muhammed atileetii chaayinaa liu hongi dubartii baranaa wuuman of the yeer jedhaniitiin badhaasan dhiira barana jedhaniitiin atileetota itiyoophiyaa guddachuu jiran keessa tokko salomoon bareegaati atileetii keenyaa ilud kopchingoo fa'a baranaa jedhaniitiin warra badhaafam keessa tokko atileetii qofaa miti leenjistootaallee akkanum badhaasanii atileetota hedduullee hoom akkana kanaan babbadhaasan ansoraa lakeet qophiin ispoortii irra tanuma.
dhaggeeffatoota keenyaa wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
Algalooto guddalleen kan tufaan algalooto gaara bichuu turiin algalooto galaan finfinnee maasee algalooto sin akka jaalalaa. Walirraan fagaannu laalgalooto jarannu fageesse. Laalgalooto hundalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan finfinnee maasee. Laalgalooto sin akka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jarannu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diiganii. Gamoo malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'u malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa kabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayi. Yaadidaa harkoota keessa hoogganaa etiyaa warra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Hoogganaa etiyaa sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha. Hoogganaa etiyaa yooman dhufee si akka ansirraa fagoo jira. Maalaan jira maala jira maalaan jira yaga.
Hacaaluu Hundeessaa hedduu galateeffannaa. Gamtaan paartilee mootummaa Ihaadig paartii tokkicha walitti dabalamu paartilee hundeeffamuutti ce'uudhaaf deemsa jalqabaatti fufeen addi bilisummaa uummata Tigraay keessaa bakka hafeetti sagalee guutuun torban darbe raggaasee jira. Deemsi Ihaadigii fi walitti makamuu paartilee ija seeraa biyyattiitiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinnee faakaaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoo isaa waliin marii gaggeeffame kutaa jalqabaa jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. deemsa walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qabaan gaaffiyan dhiyeesse ture akka jedhu Profeesar Jeetuun.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii mirga siyaasaa mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti. Kan akka naannoo Oromiyaa, kan akka naannoo Tigraay, kan akka naannoo Sumaalee, Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin jeneraal assembilii waamamee dhimmi kun faayidaan isaa kanaa miidhaan isaa kanaa jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaa sadarkaan jiran irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'a yaada mo'ataa ta'a deema amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikal illiitiin iddoo gurguddaa jiran sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha kun immoo in terms of democratic principles political participation public participation inni jennu kun even micarraan inni miseensota isaafillee kenne. yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaafidha egaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaa sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qabanillee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera reefuu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii IPRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka indipendent paartiitti hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka indipendent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni konstitutional raayitii politikal paartii abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawii ta'uu yeroo barbaade miseensa abaa'oo ta'uu yeroo barbaade kaafaa'oo ta'uu yaanni jedhu seera merjerii sanaatiin limitidii waan ta'uuf mirga miseensotaa sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Keewwata sagaltamii tokko sagaltamii lama laaluu ni danda'ama. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkootti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha.
Amma wixineen ba'e kuni Yoomi kaaseetu hojiirra kan oolu eenyuutu raggaasisa.
Anis dookumentii sana marsariitii intarneetiirraa argadhee dubbiseera. Sadarkaa Wixineetti jira. Kun ittiin bulmaata paartii keenyaatti jedhamee boordii filannoo biyyoolessaatti yoo geeffame beekamtiin boordii filannoo biyyoolessaatiin kennamee fi akka tumaa paartii sana bulchuutti miseensota isaas paartii sunis hojimaata isaa ittiin bula jechuudha. Jijjiirus ni danda'u fooyyessuus ni danda'u. Kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti akkamittiin hirmaachuu danda'a hin danda'a?
Itti yookaan immoo adawaawiin gara Prosperity Paartiitti yeroo jijjiiramu niw personaalitii waan ta'eef akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa paartiin haaraan sun erga galmaa'e akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennameef gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata.
Gaafiin guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna IPRDF keessatti dimookiraasiin parsantii dhibba uummanni nu filateera jedhamaa ture kanaan dura uummanni IPRDF filate moo EPP filatee. Kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf PRDF'n dizoolvidii ta'a. PRDF'n yeroo dizoolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaadni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin PRDF yookaan immoo adawaawii mirgi inni qabuu fi. dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataa amatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka walxaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitii hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinaa isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuu hin danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu.
Oromoo Dimokiraatik Paartii. Paartii haaraatti makamna jedhee fedhiisaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko tokko. fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamuu waan danda'uuf paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata oromoof qabu yookaan immoo miseensota koof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'ani adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo leejitimeesii waan ta'uuf paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan abiyyi dhimma itti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura taa'aa fufuu hin qabu kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersanii haaraa filatamoo cheerpersanii ammuma IPRDC jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'a jechuudha kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamuu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo durataan isaanii durataa ta'e akka turu murteessaa jechuudha.
Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaanin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana attamitti ilaaltu?
Afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata shanirratti keewwatoota xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru. Kun egaa paartii badhaadhinaaf qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaarra saayiraa paartiin isaanii afaan garaa garaa dabalamuu fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafi yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma ilaallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo saddeettamatti biiroo balana taanaan afaan garaagaraatu jira taanaan afaan saddeettama dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaataa isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana kana kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuuf murteessineerra. afaan mootummaas ittiin hojjetus goonaa yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa garuu keewwata sanarraa afaanotni kuni kuni kuni afaan hojii paartii kanaatti jedhamanii wanti taa'ee hin jiru kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf oromiyaatti banata taanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamoo hin dhorkuu kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha kanaafi. Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimookiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha.
gargaaraa piroofeesaraa jeetuu iddoo isaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa deemsi sagalee kenniinsaa filannoo pirezidaantummaa giinii bisaawu nagaa tasgabbaawaaf sirna qabeessa ta'u hoogganaan garee taajjabdoota sadarkaa addunyaa ka biyyoota afaan faransaay dubbatanii. Oldemiroo Baaloo'ii dubbatanii jiru. Biyyattiin Afrikaa gama lixaatti argamtu Giinii Bisaawu eega waggaa 45 koloneeffannaa warra Poorchugaal jalaa baatee as takkaallee tasgabbii siyaasaa argatteen beektu jedhama. Waltajjiin tokkummaa dimookiraasummaa federaalaa Madirek sirni mootummaa amma taayitaa harkaa qabu sirna saduraa guutummaatti abbaa irreettiin jedhurraa sadarkaa hoogganaa olaanaatti jijjiirama agarsiiseyyuu jijjiiramichi gara ummataatti gadi hin buune jedha. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii digdamii lama digdamii shaniif soddomii tokko irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsa irratti raawwata gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti dhufu.